hey hey hey my people! news don't reach our side say tinubu don't fall sick o oh. say tinubu dey sick dem don carry and go france go treat am my people. This one na koro I've been wetin we go call am my people. hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video And if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe so that you will not miss any of my updates about the celebrities. So guys, let's get into the video. Those of una when I no know Tinubu, Tinubu na ex-governor of Lagos State, Ashiwaju of Lagos State, Jagaban of Lagos State, my people. News don't reach our side say Tinubu they sick since all these days say He go france go collect treatment Then they treat am for france we no con know whether na coro because hey, eh, uh, for politician nowadays na so so koro na im dey permit them for there We be say na so so coro na all of dem dey talk say dem dey cash first na dem talk say na olu na im no dey well later so sanwoolu come come I say okay im don't dey sando now they say tinubu no dey well nowhere also say tinubu go france go take treatment They say they sick seriously say e hospital bed as we dey tok for france so say they sick They don't know whether I e go survive them. and we not know whether na corona e come catch am we no know now because now they say some say why tinubu they sick now because of say buhari and other apc member tok say dem no trust say na tinubu now. They go choose to become eh, wey we say go come out for election for 2023 because tinubu brother also don't come as second They blast buhari say tinubu and buhari make agreement na make tinubu let lagos state people vote for buhari say after buhari don't come 2023 tinubu go become nigerian president so now now they say apc pipo come dey change tins say they come They change am They no call agree for wetin dem gather conclude before so they consider they doubt They never know whether they go put tinubu or they go put another person say dem not sure say tinubu go feed be nigeria president so all these things now, and yoruba people also They know they support tinubu yoruba people stand say tinubu they want their Oduduwa, say they don't want me Tinubu be president again. They want me to separate me, everybody go on their own. They want their Oduduwa nation. They just want me, everybody do it. Why Tinubu say no, he must become Nigerian president before they go, they talk about Oduduwa. So all these things, John Wetin Tinubu take they sick because Tinubu now they say no be small thing could don't get um, heart attack because nobody support him. And all he plan, why he support Buhari that time? Now because say they talk say he and buhari make agreement say 2023 na they go bring come outside for apc say na go go for na go become nigerian president for 2023 but now now apc don dey change and na make tunubu bola dey come outside come They shall say e no go work any plan where all those apc they plan against tunubu. say e no go work now when we say tunubu, they sick seriously They not gree tell us why tunubu son come outside come tok say "If papa only go take vaccination for eh, france say him papa no no dey sick say e only go take injection in case of make koro for no cash am but dem tok say e dey sick seriously say dem no fit treat am for nigeria say because make dem no go inject am say because a lot of people dey against am make no become president for nigeria make dem no inject am i mean dem come carry am go france go dey treat am my people because dem tok say for nigeria dem dey carry am go nigeria hospital make they not go in jet time because people they against am They don't want wan make him become president and most of the doctor wey dey for dat lagos They say they be yoruba people, and many yoruba they against am may become president yoruba people want dia um oduduwa nation They want go just the way biafra people self won't go on their own so yoruba people won't still do on their own and it is very good if we yoruba people go on our own me at i i really suppose me everybody just go on your own because this one nigeria e no dey favor anybody and dis tinubu this sick wey you dey seek. you dey seek you they think because say dem talk say they not sure say you go become president and you say all these yoruba people they not support you all yoruba they not support you they they against you dem no wan make you become president say all the things wey you don do for them what do you do for them how you go do things wey we say people go talk say you no do am point how many things wey we say you don't do for them students wey they go school you dey increase their school fees every time hospital no free education hospital they there wey be say no good health care who no get money if they can't reach hospital they no go treat am the person go just give payment for there Nine be di things wey you don't say you do Nine be di things wey be say memory wey we go get for our brain say you don't do for that lagos I've been na That one wey your son come come outside come they lie say na injection now you go take to take protect eh, covid-19 make koro for no catch you Now make you go for from. Now make you go france say now only injection you go take Oh, now only injection now you go take say you dey sand but dem dey let us They know say you no dey sand say they sick seriously say they even put am for coma say they sick e no just say may god let am survive him, but we no come know whether na corona catch am tinubu you no need to dey get heart attack Now your handwork wey you put for gun now you dey chop now because you go plan with buhari you you let people vote for buhari you collect money for pocket because of your selfish because you wan become president for 2023 Now make you say make people vote for buhari and they vote for buhari buhari don't enter now. buhari don't change mouth because he no want make you become president He want another hausa to rule again and you thought say now you be the next because say your brother also come outside wey be one video way come outside wey the boy the the man they talk say they must vote for uh, tinubu why buhari go talk say dem dey confused apc go talk say dem dey confused dem not sure say that tinubu now go become president all those one wey you and your brother they talk those one in na pocket He no go work until yoruba people go on their own When we say they separate because this one nigeria you e know they work for anybody one nigeria wey we dey for many many years no good thing dey happen for that one nigeria nigeria to the good for nigeria to the change to good it e the worst every day and this one nigeria no give us hope say it e go better one day because all these old people now they want to dey rule us all the time dem no wan make any young one enter that place They don't want make any young one make make make they even become president make they rule all these old people dem they rule just to the because of their own pockets. They only know their own children and themselves. So Tinubu, if to say what you do for Lagos good, say you really get good hospital for Lagos, why you run go France? Why you not treat yourself for here? Shebi dey talk say dem they give this uh, corona injection for everybody to take protect corona, make corona catch people. Why they not start up from your own body? Why you go take your own for France? why you no take the same injection wey dem wan dey give innocent citizen why you no fair collect am because your son come dey come outside come dey defend you say your, your papa go collect injection just to eh, because of the corona for no cash am okay why your papa no take the one wey dem talk say dem wan dey give innocent people if dem wan start to dey give that injection dem need to start from buhari osinbajo dem need to start from tinubu dem need to start from sanwoolu also make dem fair collect injection for live tv for live for life not be all those young with dem record with dem put another thing for inside that injection May the first give dem make dem first test am for our body On our come test that injection for people body but Tunubu now okay even though if Tunubu no sick say na that injection I Tunubu go check for france why no check am for nigeria because dem thought say dem don get the injection When we say dem wan dey inject people for nigeria just say may the for they protect may the for take protect the citizens against koro but I no fit give am to Tunubu. Tunubu see atiku now atiku now they say atiku go collect him own for dubai so na one contest yeye own for our own body e no go work for now e no go work e no go work all na plan e no go work all na plan go go back to una head so my pipo as i hear dis news na to say make i carry i come share am with una so make let me know wetin i think for the comment section and if una never subscribe make subscribe so that una no go miss any celebrity just wey i dey upload una bye bye till i come on away next time bye guys see you guys in my next video bye guys